sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa gara qophii itti aanutti ceena.
Naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namoonni qaamota hidhatanii socho'aniin butamuu erga butamanii boodas maatiin maallaqa kaffalee gadhiisisuu gaafatamuun akka deddeebi'ee mul'ataa jiru ta'uu kanneen miidhaan kun irra gahuu himatan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhimma kanarratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatan namoonni waboon garuu gocha akkasii keessaa harka akka hin qabne dubbate. Hidhattoota maqaa keenya balleessuuf bobba'antu gocha kana raawwataa jedha. Bitukuu Faqaaduu namoota maallaqni nurraa fudhatameera jedhaniif gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa dubbisuudhaan ka qindeesse qabaa kuno.
Jiraataa godina horroo guduruu wallaggaa ta'uu isaanii kan himanii fi sodaa nageenya isaaniif qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feeneef qonnaan bulaa ta'uu isaanii nuuf himanii qaamni hidhannoo hidhateeruu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan himatan. Mucaa koo kan waggaa kudha afurii gaaffiif barbaanna jedhanii fudhatanii deemanii birrii kuma dhibba lama kaffaltee mucaa kee fudhatta sanaan ala ni ajjeesna naan jedhan jechuun taatee ta'e jedhan yommuu ibsan.
Hooggantaatti nu waameera waan ta'eef achitti haftee qoranna malee naan jedhanii mucaa kana narraa fudhatanii sokkanii yeroo kanatti waan angoru qabee meeshaa hidhatanii jiru halkan qannakamaa ulee ganama yeroon ibsu qarshii kuma dhibba lamaa gadi akkanutti hin bilbille jechuudhaan baay'ee na didirsanii amma yeroo kana keessatti birrii kana eessaan fida jireenya isaa mo'achuu dadhabeera jedhee yeroon itti himu keessatti dhimma keetii barbaadde daa'ima kee boo'ette birrii kuma dhibba lama keetiitii fidi yoo kana guutuu baatte bilbila kee kana ammaan gadi itti nurraa cifiyyanii bilbila namatti cufanii.
Eenyudha kan dhufee mucaa keessan fudhatee maallaqa sinirraa fuudhe.
Maqaa isaanii dhahatanii akka isaan adabbiif nu waamanitti akkasitti kaasan malee waraana hin jiran jirru kun warri saaman nama saaman kun waraanni adda bilisummaa Oromoo nama simatan iyyuu urbatan kaafatan ana mana argetti.
Maallaqa kaffaltan kana karaa baankiitti kennitu moo maallaquma bullaasaatti qabattanii eenyutti kennitan?
Baasee manitti kenne namni fuulisaa buufateen lakkaa'ee manitti kenne akkuma kaattan kenne namtumatti mataasaa fi funyaan tarkaffana ture.
Mootummaan hoo maal jedha yommuu dhimma kana gara mootummaatti dhiyeessitanii itti iyyattanii faa beektu?
Mootummaan maal godhata isaan kuroon argaman halkani bahu halkani deemu caakaa keessa galu maatti argaa mootummaan arguu hin dandeenye baay'ee rakkoo keessa jirra jiraachuuf baay'ee ulfaataadha hojjennee buluuf yoo hojjenne maallaqni keenya qabeenyi keenya kan keenya miti jechuu hin dandeenye bakka amma.
Namni biraan akkasuma miidhaan narra ga'eera jedhan jiraataa magaalaa Finfinnee fi hojjetaa mootummaa ta'uu nuuf himan maqaan koo yoo dhahame nageenya maatii koof ammas nan sodaadha kan jedhan achuma godina horroo guduruu wallaggaatti abbaa isaanii kan umurii waggaa torbaatamii shanii namoonni hidhatan kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatan mana keessaa halkan humnaan butanii deemuu himanii harmeen koo naaf bilbiltee natti himte jechuun isaanis waan ture jedhan akkas jechuun ibsu.
Yeroo mataa of dhaanii waraana bilisummaa Oromoo Dofiin jedhu abbaa koo halkan fuudhanii bahanii bilbila kanaan dawwalaati maaliif akka abbaa kee fuune gaafatu jedhaniiti warra keenyatti harree kootti laataniin deemu. Lakkoofsa bilbila isaanii zeen lakkoofsa bilbilaa harmee keenya raawwamee gaafa nuti bullee bilbillu abbaan kee qawwee mootummaaf deebiseera. Kanaafi adabbii isaaf baatee fuune adabbii qawwee mootummaatti deebisee fi kuma dhibba tokko kaffaluutu irra jiraata. Yoo maallaqa kana hin kaffalle abbaa kee hin argattu waan jedhu naa deebisu gaafa nan bilbilu. Fira kadhannee namoota nu gargaaruu danda'an namoota nu maddii dhaabachuu danda'an kun wajjin nu maddii dhaabatee maallaqa kana walitti buurree. waan maatiin qabu gurgurame taawwaa otuma siin reettiin hoolaan otuma siin gurgurameeti maallaqni uummanni gargaare waliin jarreen kanaaf horiin kun kaffalamee ijaarsi kun itti Karaa baankii kaffaltu moo eenyutti kennitu maallaqicha?
Laa nuti jirrutti fiddan malee waan jedhaniif dubareetiin qaxarootiin lafa isaan jiranitti jaarsaa maatii hojii dhiyeessee horii kana laachuu danda'u qabamee gara isaan jiranitti laga isaan jiranitti deemamee isaanitti laatama malee. baankiitiin dabarsuu hin fedhan jarri.
Naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaatti komiiwwan akkanaa irra deddeebbiin ka'u. Namoonni baay'een ammayyuu nageenya isaaniif sodaa qaban ibsuun haala armaan oliin kanneen miidhaman miidiyaatti bahanii dubbachuu akka sodaatan nuuf ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa maaliif raawwataa? jedhamanii kan gaafataman gorsaa ajajaa olaanaa Abaa Waboo yookaan kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa humnoonni waraanaa isaanii tasuma gochaa akkasii keessaa harka kan qabne dubbatu.
Lakki waraanni keenyi gocha akkasii tasumaa gochuu hin danda'u uummata ukkaamsuun sanyii yookiin immoo gartee gosa qomoo fedhayyuu haa qabaatu. Sababa maallaqaatiif jecha namni ukkaamfamu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Haddeessi akkasii kanaa beekaa ta'e jedhamee waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuun bara kana qofaa otoo hin taane bara durirraa eegalee shororkeessaadhaa yakkamaadhaa malee falmataa bilisummaa miti isa jedhu agarsiisuudhaa fi sadarkaa uummata waliin walitti buusuudhaa fi humni gartee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee. yakka akkasii raawwatu ni jira jechuudha.
Itti dabaluunis waraanni keenya gochaa akkasii keessatti hirmaate yoo argame adabbiitu isa eeggataa jedhu obbo jireenyaan. Itoophiyaatti waldaa dhaabbilee mirga namummaaf pirezidaantii kan ta'an obbo Masuud Gabayyoo uummanni nagaan ba'ee galuudhaaf wabii dhabaa jira waan ta'eef kun ga'ee mootummaa isa jalqabaa waan ta'eef rakkoon siyaasaallee yoo jiraate gara mariitti fiduuf furuu qabaa jechuun akkas jechuun himu.
ዜጎች በማይመለከታቸው ጉዳይ ምንም ኃላፊነት በማይወስድበት ጉዳይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለዓመታት ያፈሩትን ንብረት lammiileen waan isaaniin ilaallanneen waggoota dheeraaf qabeenya horataniin maallaqa humna isaanii ol ta'e gaafatamu tokko tokko immoo karaa baankii akka galchan akka taasifaman gabaasa qabna saamicha haala kanaan qindaa'ee gaggeeffamu irratti mootummaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabuu fi lammiileen wabii jiraachuu akka argatan taasisuu qabaa jenna. dhimma kanarratti kominikeeshinii mootummaa federaalaa rippaabilika itiyoophiyaarra biiroo kominikeeshinii oromiyaarra sadarkaa itti aanaa pirezidaantii oromiyaatti qindeessaa kilaastara nageenyaarra biiroo nageenya oromiyaarra akkasumas koomishinii poolisii oromiyaarra deebii argachuuf bilbila hooggantootaa irratti bilbillus ergaa barreeffamaa keenyuufis hin deebisan gara fuulduraatti deebii kennuuf kan eeyyaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna aan mitiquuf qaaduuti.
Oromiyaa lixaatti sababa walitti bu'iinsa haala gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ochaan beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa baaseen keessumaa godinaalee Wallaggaa arfan keessatti tamsa'inni dhibee busaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uurraan kan ka'e namoonni kuma dhibba lamaaf kuma torbaatamii lamaa ol miidhamuu ibsee jira. waajjirri eegumsa fayyaa godina wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee busaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera naakoor malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa amboorraa erge qaba.
Naannoo Oromiyaa godina wallagga baanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu.
Dhibee busaa miti lubbuu baay'ee balleessee namni amma rakkatee ammoo hospitaala giddaa dhuftanii argatanii namni diidatti yaalamaa jira manni sireen kaa kennan ijoollee baay'ee dolii baay'eetu wareegamaa jiru waa'ee isaatiin ammoo bokkaa kana duukaarra fiiduu mada jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa shaara amallee akka itti argatan dhabanii facachaa jiru busaan fixeennaan kun mukumaan ol guuraa jiru hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malu miti.
aanaa kiiramuu duraan keessaa buqqaasaman keessatti ergi tajaajilli fayyaa kennamu addaan citee waggaa lama ta'uuf akka jirullee dubbatanii jiru namni kun.
Ganda baagiin ganda haroo kiiramuu siree dooroo ashuu kusaa'ee ganda waastii kan jedhamu irratti laatamaa ture duraan. Ennoo waggaa lama ga'uuf adeem kan dhiifame tureera. Lolitti bu'uutti kaa'ame kennaa hin jiru. Hanqina qorichaatiin mooda beekaraa amatu daangeffamaa ta'e. Lolli fayyaa hojjetan qorichaatti hanqina qaba malee tokko lama fuudhanii hin naqatu. Sani amma tokko yaalu dakumattu waasti sireen dooros immoo silaas mancaa'eera achi masaa biyyuu hin jiru namnu hin jiru. Giddatti hospitaalattuu xeenaa xaabaa isaattuu ni laatama qorichi.
Godinuma Wallagga Ba'aa Aanaa Saassiggaa magaalaa Baluu keessatti dhibeen busaa babal'achuu dubbatu jiraataan magaalichaa kan biroon.
Qorichi dhiyeessiin ergichi kee ture amma akka gadi hin buune godhanii makiinaan citee hundumti bakka dhukkubsataan malee fayyaan amma qoricha kennuu hin jiru uummanni akka jedhee bakka dhumaa jira karaan gamaa gamaan irraa citee sababa nageenyaa jedhu gaafas maskalii warraman xinnoo tokko fidanii buusanii inni waliin ga'u ganama namni kudha namaas jalqabu warafaa waliin ga'u ilbiin namaa dhukkubsataa dhukkuba garee keessa jirra bakka geessuudhaaf karaa makiinaan ittiin deemamu hin jiru. Doori gaafames dhiyeessiin qorichaa baay'ee nu bira hin jiru. Madume namni.
Dhimmuma kanarratti jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaan gabaasa kaleessa baaseen Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti haalli gargaarsa namummaa yaaddessaa ta'aadhuuf beeksisee jira. Keessumaa rooba amma roobaa jiru wal qabatee bishaan kuusamaa jiraachuu fi haala dhabamu nageenyaa irraa kan ka'e dhibeen busaa akkaan hammaachuu ibsee jira. UNOChaan sababa kanaanis godinaalee Wallagga lixaaf bahaa keessatti akkasumas godina qellem Wallaggaa keessatti namoota kuma dhibba lamaaf kuma torbaatamii lama ol ta'an irra hubaatiin qaqqabeera jechuun beeksisee jira. Gama biraan godinaalee wallagga lixaa wallagga ba'aa akkasumas horroo guduroo wallaggaa keessatti buufataaleen fayyaa dhibbantaa afurtamii shanii ol ta'an akkasumas keellaawwan fayyaa dhibbantaa jaatamii sadii ta'an tajaajila kennaa hin jiran jechuun ibsee jira waajjirichi lakkoofsa kana hangawoota godinaalee kanneenii irraa argachuu kaasuun mirkaneeffachuu akka hin dandeenye ibsa sagaleen ameerikaallee lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina wallagga lixaa obbo Salamuun Caalaa gaafatamanii yommuu deebii kennan tamsa'inni dhibee busaa dabaluu isaa hin waakkanne.
busaa kun gara godina keenyaatti baay'ee beekamaadha yaa'u akkas gaafa jennu bara kana kan jalqabeetu hin taane waggaadhuma waggaatti haaluma baramaa godina keenyaa tooppoogiraafii jiru teessuma lafasaa bishaan kana kanaan wal qabatee yaa'u keeziin waggaa waggaatti ol ka'aadha bara kana yoo ilaalle immoo xiqqoo infileet godhee jira jechaadha sababoonni kanaan wal qabatanii jiran akkuma addunyaatti dhimmoota jijjiirama qilleensaa wal qabatanii jiran spesifikaalii godina keenyatti yoo dhufte immoo bishaan iddoo baay'eetti kuufamee kan jiru haraa hedduu jira naannoo baabboo gambeen naannoo mana siibuu kana yoo ilaalle so bakka kana hundaa wantoota uumamaa kana deemanii kontirool gochuun biifaatti biifuun yookaan waan biraa biraan bishaan kana sochoosuun kontirool gochuun bakka hin danda'ametti jira. Kun faaktirii isa tokko isa guddaadha jechaadha. Lammataa rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa wal qabatee bakka baay'eetti keessumatti koomuniitii beesdii hojiin sadarkaa hawaasaa sadarkaa gandaa bakka baay'eetti hojiin ittisaa hojjechuu irratti danqaa ta'eetti kan ture.
Obbo Salamoon dhibee busaa ittisuuf waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru.
Maloota ittisa isaatii guddaan itti fayyadama goobaraa ture. Xinnaate xinnaate bara kana keessa aanaa kudha shaniif goobaraa kuma dhibba jahaaf jaatamii torba waliin hirreeti kan jedhu jechaadha. Inni amma beekiitti hiruun gaarantii miti rakkinni guddaan dhimmootatti fayyadama isaatiiti. Lammata malootatti isaa keessaa fiifaan bara darbee yoo xinnaati xinnaati kuma lamaaf kudha afurii kudha shanii gaatti gidduu sanatti aanaa arfan tokko keessatti haga ta'e dhiifameeti kan jedhu jechaadha.
Godina Wallagga Lixaa keessatti keellaawwan fayyaa dhibba afuriif saddeettamii saddeet keessaa hammi ta'e manca'anii turanii kan jedhan obbo Salamoon buufataalee fayyaa jaatamii sagal ta'an keessaa lamallee manca'anii turuu dubbatanii jiru. Hospitaalotni saddeetis godinicha keessatti amma tajaajila kennaa jiraachuu isaanii ibsan obbo Salamoon. waajjirri qindeessa gargaarsa namummaa UNOChaan qoricha farra busaa fi meeshaalee garaagaraa gara aanolee bakka walitti bu'iinsi jiru qaqqabsiisuun humna godinaalee ol ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsaas meeshaalee gargaarsaa qaqqabsiisuun sababa itti hin dandeenyeef walitti bu'iinsaaf daandiin cufamaa waan ta'eef jechuuneera. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee eeramanii fi biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf jecha waxabajjii 29 waggaa waggaan kan geggeeffamu badhaasi muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa geggeeffameera sirnisaa. Miseensi koree badhaasa kanaa Lalisaa Idris Adam sirnicha irratti badhaasii akaakuu adda addaa kudha lamaaf addatti immoo badhaasi lama kennamuu VOA'f himee jira. Hirmaattonii fi aartistoonni badhaasicha injifatan badhaasichi fooyya'aa dhufu dubbatanii daran cimsuuf tumsi dabalataa taasifamuuf akka qabu eeran. hojii geggeessitu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akka taate haati warraa aartist Hacaaluu Faantuu Damsee haasaa saganticha irratti dhiyeessiteen ajjeecha Hacaaluu irratti raawwatameef ammallee haqa akka hin argatiin dubbattee jirti. Kasirnicha irratti argame Galmoo Daawit dabalata qaba.
Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa lammaffaan boolee hoteela Iskaayilaayititti gaggeeffame taa'eewwan hedduu kan keessummeessi ture. Keessumaa weellistoonni dargaggoonni gosoota garagaraan badhaasa qophaa'e kana injifatanii jiran. Tigisti Kaasa'uunii fi Keewol Nagaasaa weellistoota ciccimoo haarayaa kan ramaddii shamarraniitii fi dhiiraatiin injifataniiru.
Anitti hirmaattan walaloodhaan yaadaloodhaan muuziqaa arreenjimentiidhaan hundumti keessanuu galatooma. Kun badhaasni kun kan koo qofaadhaan ta'een kan hunduma keessaniiti. Muuziqaa kanarratti ani hirmaattan hundumti keessanuu galatooma.
Ammallee Hacaaluun hojii akkuma itti hafetti jira hojjechaa jira. Har'as immoo dhufee aartii fi aartistii keenyaaf humna haamilee ta'uudhaan nu badhaasaa jira. Kanaaf Hacaaluu galatoomi jechuun hin barbaada.
Badhaasi kun barana ramaddiiwwan kudha lamaan addatti immoo badhaasii umrii guutuu fi badhaasii dhimmamtoota muuziqaa kennamanii jiran. Badhaasa umrii guutuu gaazexeessaa barreessaa walaloo akkasumas immoo baandii afran qalloo hundeessuu keessatti ga'ee guddaa qabaa kan jedhamu Abubakar Musaa yoo injifatu ramaddii badhaasa dhimmamtoota muuziqaa jalatti immoo artiistonni sadii Roobaa Dhaabaa, Caaltuu Raggaasaatii fi Sittiin Abbaadulaa isheen Jimmaa injifatanii jiran.
Hinduunee Hacaaluu Hundeessaa garuu haati manaasaa wabii na yaadattee jimmatti dawwaltee yaa sittiinaa. waggaa Hacaaluu kabajnaa achitti akkanaa argamtu jettee galatoomii galatoomii siyyoo hacaaluu hundeessaa ganatatti rabbisa haa qalinsiisu.
Badhaasa kanarratti hirmaattotaaf kan haasawaa taasistee haati warra aartiista Hacaaluu fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Aadde Faantuu damissee amma saqaa abbaa warraa ishee akka hin arganne sabaaf dubbattee jirti.
Kana cee ajjeesisee nyaate qeerroo fi qarree dabalattee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malus dhorkate edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaanis haa ta'u warri mootummaa dhiiga hacee nu baasaa hin beektu hundumaa. Eenyumtuu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbe goota ija barbadaa. darbeerre jiraatee sin caalu darbeerre sin caalu akka dhugaasaa nu baastan ammas sinin gaafadha.
Weellistoonni fi hirmaattonni qophii kanarra turanis qophichatti gammadoo ta'uu dubbatu. Artiist Addalee Gammachuu akkas jedha.
Badhaasni awwaarri Hacaaluu bara baraan dabalaa ture dhufa. Wanta haaraa dabalaa dhufa. Inni isaatis daran dabalaa dhufe. Kun sagantaa awwaarri guddaadhaan maqaa artiist Hacaaluutiin qophaa'ee Artiistii Hacaaluun eenyumaaf akka hojjechaa akka ture eenyuuf akka wareegamee hundumtuun beekaa waan ta'eef qaamni inni ilaallatu hundi faawundeeshinii kana bira osoo dhaabbatee oromummaa bira dhaabbatee yaada waan ta'eef gara fuulduraatti kun kan barannaa gaariidha. Daran immoo fooyya'ee bara gariin agarreetiin abdii qaba.
Maqaan koo Leencaan jedhama. Obboleessi koo cina koo jiru guutuu fi miidhagsaa jedhamu. Nuti kan dhufne as magaalaa Finfinnee irraati. Uffatanii ka'umsumaan uffatanii uffannee jiru uffata naannoo tuulamni uffatudha. Uffati kun uffata gootaati. Uffata kana kan nuti filanneef yeroo ayyaana Adwaa Hacaaluu lubbuudhaan jiru uffatee gootummaa isaa xiiqiidhaan Adwaan kan Oromoo ta'uusaa Adwaa irratti Oromoon irratti hirmaateef akka dadurmaan irratti wareegame uffatan uffatee ittiin weellisee waan ta'eef isa uffannee dhufne jechuudha.
Artistiin kana booda hojjetu badhaasni Hacaaluu jedhamu jira achirratti injifachuun narra jiraata jedheetti itti yaadee hojjeta jechuudha. Narraa haa ba'uun hojjetu. Yeroo muuziqaa hojjetu, yeroo yeedaloo hojjetu, yeroo walaloo hojjetu, yeroo kiliippii hojjetu waan hunduma isaa itti yaadee hojjeta jechuudha. Kun immoo jajjabina, cimina, bilchina aartii kana akka dhufu taasisa waan ta'eef kanarratti baay'ee hojjetamuutu irra jiraata. Kan baranaa haala bareedaatiin raawwatamee jira. Aartistoonni gaggaariin ciccimoon injifachuu qaban dhugumatti aartiin isaanii injifatteetti.
Ogeessi muuziqaa Anis Gabii Da'oo, qindeessaa muuziqaa cimaa bara kanaa akkasumas Biruuk Girmaa daayirektara gama ramaddii suur-sagaleetiin injifatanii jiran.
Hojii keenya namni ilaaluuf dadhabbii keetiin namni siif ilaaluu jiraannaan kana caala maal barbaada akka ogeessa tokko akka artistii tokkotti namaaf hojjeta namaaf jiraatta ummataaf hojjeta ummanni kun immoo galata sii gashinaan olmoos kana badhaasa siin jedhu imaana imaanaan fudhe dhugaan dubbadha dhugaa jala bula jedhee imaanaa fuudheera jedhee yaada.
Fooyyeeti kanan arge isaanis baay'ee gammadaadha. Fuulduraaf immoo awwaardiin kun Oromoof Oromiyaatti daanga'ee hafuun qabu. Hacaaluun fakkeenyummaan isaa Afrikaaf ta'uu qaba addunyaaf ta'uu qaba hojiiwwan ogummaa kana keessatti dorgomanis sadarkaa sanatti deemuu qabu.
Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasa kanaa dorgommii kanarratti artiistonni jaatamaa ol hirmaatanii jiru jechaan BOF dubbate.
Keerograafiin kana dura hin turre keerograafiin garuu miidhagina kilipii muuziqaa biyya kanaati. Bifatti aadaallee mul'istu tokko san dabalameera kun waan haaraa tokko kalammata muuziikeerii waan jedhamu bara darbee maqaan qabu ture akkasumaan jalqabe barana garuu maqaan itti laatamee muuziikeerii jedhamee jalqabame dhimmamtoota muuziqaa nama muuziqaa keessatti seenaa dheeraa qaban dhiibbaa gargaraa uumaa turan bakka itti yaadan wal yaadachiisnu jechuudha. Kanneen lubbuun jiran illee kanneen lubbuun darban illee kunillee adda isa godha muuziqaan badhaasa muuziqaa bara kanaa jechuudha kan hacaalu.
Qophii kanaafis deeggarsa barbaaduun rakkisaa akka ture kan eere lalisaan sichi badhaasota qophaa'an qaamoleen hawaasaa sirnaan deeggaruu qabu jedheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Harki caalaan addunyaa kanaa bishaaniin kan uffifame ta'us namoonni miliyoonatti lakkaa'aman garuu yeroo ammaa bishaan dheebochaa jiru. Rakkoon kun magaalaa Finfinnee dabalate magaalota Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jira. Kana ilaalchisee bafaqaaduun qorataaf ogeessa dhimma bishaanii Dr. Faqaaduu Morodaa wajjin marii geggeesseera. Dr. Faqaaduun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Noorz Kaarolaayinaa keessa jiraatu. waa'ee bishaan dhugaatii kan magaalota yuunaayitid isteets laatiin ameerikaa afrikaa fi eeziyaa keessumaa kan magaalaa yemen irratti qorannoo taasisanii jiru qorataa waa'ee bishaanii yookaan ogeessa bishaanii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
Akka Dr. Fiqaaduu nutti himanitti qorannoo bishaanii jechuun tokkoffaa bishaan eessa jiraa hammam jiraa bishaan sun kan rooba irraa eegamu yoo ta'e hammam roobaa ji'a kam roobaa kan roobe sun immoo eessa dhaqa biyya sanaa fi naannoo sanaa fi kan fayyadu lagni jira kan jedhu yommuu ta'u.
Lammaffaan immoo bishaan sun akkamitti misoomuu danda'a misoometoo namaaf dhugaatiidhaaf horiidhaaf dhugaatiidhaaf akkasumas immoo waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf qonnaafis bishaan sun gahaadha hin argamaa yeroo hunda hin argamaa jedhu sanis immoo qoratanii isa misoomsu jechuudha.
Biyyi lafaa harki yookaan dhibbeentaan torbaatamii tokko akka bishaaniin uwwifamedha kan gabaafamu. Karaa biraatiin akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma bishaanii irratti dhiyeenya kana bahe himutti yeroo ammaa namoonni miiliyoonii dhibba saddeetii fi miiliyoonii afurtamii afur ta'an yookiin nama sagal keessaa namni tokko bishaan dhugaatii dhiyootti argachuudhaaf hin danda'u yookiin dheebochaa jira. Iddoo addunyaarra bishaan hedduun jiru wanti kun maaliif uumame?
Ee dhugaa jette addunyaa kanarratti addunyaan kun harka afur keessaa harki sadi bishaaniin uwwifamee jira. Garba gurguddaa jira. Lafarra bishaanitti irra baay'ata jechuudha. Garuu bishaan sun hundi hin dhugamu. Maaliif soogidda qaba? Harki soddomni isaa soogidda waan ta'eef waan dhugamu miti. Garuu hojjaan rabbii immoo ajaa'ibaa. Isuma immoo bishaan sun aduun hoggaan itti bahu bishaan sun akka dafuu ta'ee isa gubbaarratti garba san gubbaarratti duumessi uumama jechuudha. Duumessi sun baay'eedha kan lafti isaa fagoo waan ta'eef duumessi sun walitti qabamee irra ol bahee qilleensi immoo isa oofee gara biyya hundaatti akka roobatti nu dhufa jechuudha. Roobni sun soogidda hin qabu. Rabbi kaa isa qulqulleessee roobuma fayyaa kana roobaa inni inni roobni sun kaa eessatti roobadha ammaan an dhibu. Maaliif bakka tokko tokkotti faaraan rooba bakka tokkotti immoo hin roobu hin goggogaa roobni sun kaan isaa lafatti gadi seena. Lafatti gadi seenee bishaan lafaa qofforree hin argannu jechuudha. Kaan isaa immoo akka lagaatitti yaa'aa lagni sun hidhamee yookaan immoo akkuma jirutti jallisanii namni ittiin gargaarama jechuudha. Ammaan akka jettetti namni baay'inaan bishaan rakkachaa jiru baay'inni namaatii fi bishaan bakki jiru sun waan waliin argineef malee bishaan addunyaarra dhabameeti miti. Garuu bakki namni taa'uu fi bishaan sun wal arguu dadhaba san irratti rakkoo fidaa. Hojjaan keenya immoo hojjaan warra qormaata kana fudhate kun isa akkamitti nama biraan geenya jedhu sani malee bishaan dhabamee dhumeeti miti isaaf isaaf hanqinni mul'achaa jira bakka hundatti jechuudha.
Gara dhimma biyyaatti yommuu deebinu Finfinnee dabalatee magaalonni Itoophiyaa keessa jiran hedduun hanqina bishaanii qabu. Fakkeenyaaf magaalli Adaamaa hawaashiin boraafattee ciiftee hin dheebotti. Kun yoo maalirraa ka'uu danda'a?
Magaalaa keessatti amma rakkoon dhalachaa jiru kun maali? Magaalonni sun amma isaanii ta'u duraan hojjetanii jiranii bishaan xiqqoos taatu kennaati jiranii namni immoo itti yaa'ee jechuudha. Namni itti yaa'ee waggaa baay'atu san akkasuma piroojeektii gurguddaa ijaaranii bishaan saffisuutu isaan irra jira. Isatu wal dhaqqabuu didenatti fakkaata biyya keenyatti.
Keessumaa rakkina bishaanii kan magaalaa Finfinnee kana furuudhaaf fallimaanni maaltus hojjetamuu qaba. Dooktar Fiqaaduun akka ogeessa tokkootti akka qorataa tokkootti yaada qabu.
Bishaan jiru kun laga Daadeniif Gafarsaan hoggaa magaalaa sun nama kuma dhibba lama nama kuma dhibba sadii jiraattu kan ijaarramee taa'e. Haa ta'u malee bishaan lafaayis qofforanii boolla baay'ee qofforanii bishaan san itti dabalan innis hin geenye. So amma furmaanni isaa akkuma kanaan dura otoritiin achii bishaanii sun qoratetti laga lama sadiitu jira toora san jechuudha. Oromiyaa keessa laga lama sadiitu jira. Lagni sun qoratameera faaran garuu qoratanii isa hidhanii Finfinnee duwwaadhaaf odoo hin ta'in naannoo ishii kan jirtu magaalota naannoo Finfinnee jiran hundaa fi naannoo baadiyyaa san jiran hunda bishaan obaasuudhaan lagni sun waan ga'u nutti fakkaata. Inni itti garuu pilaanumaan taa'e malee hojiirra seene. Tokko tokko hojiirra seeneera xiqqoodha malee kan akka laga alaltuu sibiiluu jedhamantu jira jechuudha. Dafnee isaan piroojeektii san jalqabnee odoo hojjannee Oromiyaadhaafis Finfinneedhaafis hundumaafuu biyya saniif furmaata bishaanii kennuu hin danda'u jechuudha.
Hanqinni bishaanii rakkina masaasaa danda'e ta'ee itti jiru. Isuma irratti immoo qulqullinni bishaan dhugaatii ammam eegamaa jira wanti jedhu waan nama gaafachiisudha. Karaa biraatiin balaan bishaan faayidaarra erga oolee booda xuraa'ee gadi dhangala'u. Miidhaan namaa fi horii yookaan biqiltuu irratti geessisu maal inni? Akka fakkiitti bishaan magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra oole kan dhangala'u gara naannoo Oromiyaati. Miidhaa isaatii wajjin. Inumaayyuu miidhaan inni uumu jiraachuu danda'a. Yoo jiraate hoo miidhaa sana hambisuudhaaf yookaan hanqisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Kanarrattis Dooktar Fiqaaduun yaada qabu.
Baay'ee balleessa danda'a. Maaliif wanni magaalaa sana keessatti keemikaala baay'ee jira. Namni qoricha odoon fixeen hin gataa, isa inni wajjin deemaa, wannoo baay'ee jira bishaan keessa seena. Garuu kanaaf ani jedhee rakkoo bishaan Finfinnee furuudhaa Finfinnee duwwaa odoo hin ta'in akka mootummaa Oromiyaa mootummaa Finfinnee federaalaa ta'anii wajjiniin bishaan san eessaa argannaa akkamitti addaan hirannaa erga ittiin gargaaramne booda immoo akkamitti bishaan san qulqulleessinee gadi gadhiisna gadi gadhiisnee hoo. maal gochuu danda'ama irrigeeshinii tokko ittiin hojjetamuu hin danda'an jedhu sun wannoo keenyan afaan oromoffaatiin hin beetu integrated water resource management jedhama. Maaliif kana hundumaa walitti kan qabsiisu kun sadeen oo wajjin hojjetan jechuudha. Mootummaa federaalaa, mootummaan oromiyaa, tifiif finfinnee walitti dhufanii kanarratti hojjetan. Ni uumnee oromiyaadha yookaan finfinneedha odoo hin ta'in biyyuma hundatti akkasumatti hojjetama jechuudha. Amma Meerilaand fi Waashintan Diisitii Virjiiniyaan isaan sadee wal ta'anii walitti hojjetan jechuudha. Bishaan kan akkamitti argannaa, akkamitti addaan hirannaa, immoo akkamitti qulqulleessinaan jedhu sanis ilaallata jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen walitti fiduudhaan barbaannu hojjechuu barbaannu.
Kanarraaf jenne kanuma. Dooktar Fiqaaduu Morodaa maqaa daawwattoota keenyaatiin ni galateeffanna. Fayyaa ta'a.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis ist irratti. Lakkoofsa addaa akka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma Akka Soomaaliyaatiif kuma jaaf dhibba lamaaf soddomii tokko.
Sagalee Ameerikaas.
Sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a saditti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.